na wa o davido mata hmm, my people o David mata na im just dey reign for internet o dey say davido don don knack another side chick with pregnant hey with pregnancy i say like seriously like seriously my people this lady one i dey see so whether na anita abi na annette be her name o dey say David, davido hmm. don knack am with belle sotey she come dey threa ten oo say she go bring out receipt oh davido tell her say go na when davido mind come dey shake shakey shakey shakey shakey di babe becos according to report say davido say make e go remove di thing my pipo now come dey laugh and say who go get belle for davido who go get belle for davido go say dey go remove belle di person head correct abi di person olori buruku <laughs> no on a serious note my people does it mean that don't no they use raincoat does it mean that don't no they use raincoat for all these women this is very very risky o oh. this is very very risky honestly eh make no go contact ekpentasti carry give our chum chum o oh. eh i not understand this one when it be say na so so belle so so belle na video. dey knack knack all this uh, this thing in academics don too much my people, if una see wetin dis lover write about dis video. and this babe when this babe don threaten video and the and davido come see say the babe mean am na so video go settle the babe o oh. go settle the babe o oh. di babe come come and come talk say dem hack her account i say like seriously Mm nine some kind people come say hey say na sophia say na sophia mama do say for so for mama do say he no go sleep he no go rest until he make sure say davido and chioma dem no marry hmm. my people i come dey say sophia wey be say e don move on sophia wey be say e don kukuma lose like lucifer e don see say go no go na she kukuma Now e she cook kukuma back at now they don't they go drag sophia put for this whole matter say now sophia plan work o say now im be di person Now im be di architect behind this whole thing hmm my people don't be small thing o on a serious note on a serious note my people now know say just um, few months ago now they carry rumour say davido don't knack uh, amanda With another belle sotey sotey sotey her mother don born boy for davido we no know how true that thing but me i know say rumour dem no dey carry carry rumour whether that thing na true abi na lie maureen no know maureen no know whether that one na true to abi na lie maureen no know now una dey see wetin dey go on davido davido of all people, married man for that matter oh. is it that as davido dey so im go just see all dis babe we know say babe dem dey rush dem all dis musician if davido go like for concert that babe dem go go arrange themselves the the ones wey hey na wow things dey occur then i no understand is it that davido no dey use raincoat e no dey use raincoat for this babe because my people this is very very risky oh this is very very risky how many women now eh hmm. make i see the way some people react for this whole thing because now according to the gist they say davido don pay the babe off oh sotey the babe come come out say dem hack im account nine people dey ask say if dem hack your account only uh, davido na dem go go why be say dem don follow do other musician na hmm somebody say somebody say all this musician wife suppose go collect handout from annie idibia because omo that woman strong pass ten men e con laugh with her. four emoji Another person say davido is for street wahala for who try to cage him sad tins she even lost her her pikin after getting together, and e took the." The kpai of a of im pikin to move from fiance to wife i love chioma but the red flag were there have been there and are still there she choose to take the part of annie idibia mm. another person call say davido is just like two face these these uh, um, guys are on a race to collect baby mama from all over the world They are creating unstable home environment for black kids in various countries. Imagine what impact their parent choice will have on them. Ah, wow, the thing get as a e BO. Oh. Sometimes it's not the cheating that hurt, it's the baby that cheat that they cheat with. It's the babe they cheat with. Not be like, see the kind a fantastic human being when he be say, if you look Chioma, look this babe now. you go the one that say "Wait be all this one eh Wait be all this one somebody say when you love money more than your dignity you will have to be understanding in all circumstances you have been bought wow another person say another person say chairman one name hold your house band be happy with yourself enjoy your life pray to god for blessings of the fruit of the womb and wisdom to carry your cross. All marriage, both men and women, have their cross to carry. None is perfect. If you come out from the video, you will meet Goliath. Vulture is everywhere. Keep your peace and sanity. Not true. Not true. This person advised uh, eh, Choma. You get, hmm, I beg. It is well. Sense that gifts from God. Don't be everybody get am. No man, I repeat, no man and woman will ridicule me like this in Jesus' name. Hmm. Another person said, It's only celebrity story we know. It might shock you to know that even your papa be like all this man. We aren't ready for this discussion. Another person say, I'm not surprised one bit at the video. what's your problem? Don't you have sense? you lost your pikin and you want in, you want you want in fully what are you looking for did you trade your pikin for marriage even if you are from the poorest home ever chioma you lost a whole pikin another person say understanding gf turn wife still dey see shege ara agbala chioma and her understanding oh my god People, they comment sha somebody said me i will say it again and again Choma is a pretender and a real money digger Not be love she gets for the davido now. financial security be her problem let her stay and have a thousand step kid so people will say she is a strong woman okay oh bye mm. na wow another person said, when god say go into the world and multiply davido took it seriously jumba better go collect past question from annie oh another person sophia and larissa be laughing another person say why him no dey use condom sef attire so when auntie kemi was congratulating and congratulating that davido is expecting two children dis year no no we no believe na gist